mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika badushakira kuri interineti turi live kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo ko mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi nedirwe mubasuhuza mbaye ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba pudre izwi nka johnson baby powder yavuzweho gutera kanseri yakuwe ku isoko ry'u rwanda iyi pudre johnson baby powder uh, ikoze mu cyo bita tarike nibyo rwanda fda ku itariki cumi na zirindwi z'uku kwezi yasohoye itangazo rihagarika ku isoko akaba rero ari icyemezo cyaje gikurikira eh, ibyo twari tumaze iminsi dukurikirana uwo ni bwana ntirenganya lazaro uyobora ishami rishinzwe gukurikirana ingaruka z'imiti n'ibiribwa mu kigo gishinzwe kugenzura ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti mu rwanda naho minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika yavuze ko umuti w'ibibazo hagati y'igihugu cye n'ubushinwa ugomba gushakwa binyuze mu nzira z'ubwubahane umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye antonio guterres arasaba impande zishyamiranye muri sudani guhagarika intambara aziburira ko ibirimo gukorwa muri icyo gihugu bishobora gufatwa nk'ibyaha by'intambara ayo makuru n'andi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure amaradiyo amakuru yacu tuyahere ku makuru avunaguye avugwa hirya no hino ku isi minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika Anthony Blinken yavuze ko umuti w'ibibazo hagati y'igihugu cye n'Ubushinwa ugomba gushakwa binyuze mu nzira y'ubwubahane. Anthony Blinken yabivugiye mu rugendo yarimo i Beijing mu Bushinwa. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze Diane Ninazwe.
Mu kiganiro Anthony Blinken yagiranye n'abamenyeshamakuru i Beijing mu Bushinwa yavuze ko yagiranye ibiganiro nkoramutima na Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping hamwe na Wang Yi ajeje imigenderanire y'Ubushinwa n'ayandi makungu. Blinken yasiguye ko ari ibiganiro byabaye ataguhishanya. Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping nawe nyene yashimye ibiganiro yagiranye na Blinken. Blinken yavuze ko yashikirije Ubushinwa impungenge y'ico Amerika yita agasomborotso Ubushinwa bukorera Taiwan mu bisata bitandukanye. Blinken aha akibutsa ko Amerika idashigikiye ukwigenga kwa Taiwan ariko ko ico yipfuza ari ugutorera umuti ibibazo biri hagati ya Taiwan n'Ubushinwa biciye mu mwumvikano n'amahoro umushikirangaji ajeje imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu anthony blinken yashikirije kandi abategetsi b'ubushinwa impungenge za amerika ku ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu ku banyagihugu mu ntara yigenga yitwa xinjiang iri mu buraruko bushira uburengero bw'ubushinwa ahagwiriye ubwoko bw'inkewa z'abanyagihugu muri tibe na hong kong yagarutse no ku banyagihugu ba amerika amerika yemeza ko ubushinwa bupfungiye ubusa anthony blinken wa amerika ikindi yavuze ni uko leta zunze ubumwe za amerika ziteguriye gukorana n'ubushinwa imigambi itandukanye ifitiye akamaro impande zose muri yo harimwo iyo gukingira ibidukikije iy'ubutunzi iy'amagara meza n'imfungurwa kuri bose anthony blinken yashitse mu bushinwa Bushinwa kwa Mungu niwe mutegetsi wo ku rwego rwo hejuru muri Amerika agendeye Bushinwa kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani urugendo Anthony Blinken akoreye mu Bushinwa yari kurugira mu kwezi kwa kabiri ariko arusivya inyuma y'ibipira binini Amerika ivuga ko Ubushinwa bwarungitse mu kirere cayo gusoma urusaku
umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye antonio guterres arasaba impande zishamiranye muri sudani guhagarika intambara aziburira ko ibirimo gukorwa muri icyo gihugu bishobora gufatwa nk'ibyaha by'intambara byinshi kuri iyi nkuru tubibaze geoffrey mutagoma umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye antonio guterres kuri uyu wa mbere yatangaje ko ahangayikishijwe n'isura y'amoko imvururu zo mu karere ka darfur mu burengerazuba bw'igihugu zigenda zifata avugira mu muhango wo gukusanya amafaranga agenewe gufasha abazahajwe n'intambara muri sudan guterres yavuze ko ahangayikishijwe by'umwihariko n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'itotezwa bikorwa abasivili mu karere ka geneina yasabye ko ihohoterwa rikorerwa abakozi b'imiryango itanga imfashanyo gusenya inyubako zituwemo n'abasivili no gusahura imfashanyo zigenewe abazahajwe n'intambara bihagarara ejo ku cyumweru impande zihanganye muri sudani zatangaje agahenge k'amasaha mirongo irindwi n'abiri ingabo za leta ya sudani n'abarwanyi ba rapid support forces bayigometseho bemeranyije ko nta ruhande ruzaca urundi inyuma haba mu buryo bwo gutera cyangwa gukomeza ibikorwa by'intambara rwihishwa arabiya sawudite na amerika bahuza impande zombi batangaje ko aka gahenge katangiye saa kumi n'ebyiri zo mu gitondo ejo ku cyumweru mu rwego rwo korohereza abatanga imfashanyo kuziha abo zigenewe gusa mu bihe byashize hakunze kubaho kutubahiriza amasezerano nk'aya intambara ikongera kubura hagati y'impande zombi
barakoze bagenzi bacu geoffrey mutagoma na diane nahazwe batugejeho amakuru avunaguye avugwa hirya no hino ku isi tubibutsa ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora kandi no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo instagram youtube twitter na facebook aderesi yacu ni vowa radiyo yacu mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari amakuru avugwa mu karere pudre izwi nka johnson's baby powder yavuzweho gutera kanseri yakuwe ku isoko ry'u rwanda ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti mu rwanda rwanda fda cyatanze iminsi icumi iyo pudre ikaba yamaze gukurwa ku masoko yose yo mu gihugu asumutakaboye i kigali adufitiye inkuru irambuye ikigo gishinzwe kugenzura ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti mu rwanda cyatangaje ko ku mpamvu zo kurinda no kurengera ubuzima rusange cyakuye ku isoko ry'u rwanda puderi y'abana izwi nka johnson baby powder iyi ikorwa n'uruganda rwa johnson and johnson rwo muri leta zunze ubumwe za amerika mu kiganiro cyihariye bwana ntirenganya lazaro uyobora ishami rishinzwe gukurikirana ingaruka z'imiti n'ibiribwa mu kigo gishinzwe kugenzura ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti mu rwanda ijwi ry'amerika yatangaje ko bafashe umwanzuro wo guhagarika iyi puderi ku mpamvu yavuzweho ko ishobora kuba yat iyo twahagaritse uh, ni iyi pudire nyine ikoze mu byo bita tarike ari nayo nasobanuraga ko hari aho byagiye bigaragara ko yaba yaragiye yanduzwa ariko biba ari nimero runaka ariko nkavuga ko izo nimero iyo nimero yagize ikibazo ntayabonetse ku isoko ry'u rwanda kugeza ubu ariko navugaga ko mu rwego rwo kwirinda kuko biba byagaragaye ko wenda hashobora kuba hari risike y'uko icyo kintu gishobora kubaho icyo gihe rero ikigo nka rwanda fda n'ibindi bigo bigenzura imiti bikoresha ubwo buryo bwo gufata ingamba kare iki kigo cyamenyesheje abinjiza mu gihugu abaranguza abadandaza n'abacuruzi izi puderi ko guhera mu mpera z'icyumweru gishize izo puderi zitemewe kuba zigikorerwa ku butaka bw'u rwanda kugeza ubu ntabwo iki kigo cyadusobanuriye uko iziri mu gihugu zingana ndetse n'izinjizwaga buri mwaka kuko cyavuze ko bari mu igenzura ryo kumenya umubare nyawo wizinjira mu gihugu n'izihari kugeza ubu ikigo gishinzwe ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti gitangaza ko abarangura izi puderi bakizifite bagomba kuzisubiza aho baziranguye rwanda fda ikanasaba abaturarwanda bose guhagarika kugura no gukoresha iyi puderi yakuwe ku isoko iki kigo gitangaza ko ntawe uzahombera kuri iki cyemezo mu gihe habayeho gukura ku isoko icyagaragaye icyacetswe se haba hagomba kuba uburyo bwo gusubiza uwaguze mu buryo se bwo kumuha igisimbura cyangwa se mu buryo bw'amafaranga bityo rero ntawe ukwiye guhomba wenda ni uko igihombo kitaba kinini ariko ku baturage bayiguze ikaba bihagaritse bayifite bo byanze bikunze igihombo barakigira birumvikana ku baturage twababwiye ko bahagarika kuyikoresha muri bwa buryo bwo kwirinda n'ubundi ubwo mu buryo bwo kwirinda twabasabye ko bahagarika kuyikoresha bityo rero ushobora kuyifite wenda ugifite agacupa kuzuye katarakoreshwa kuko urumva ko ushobora kugasubiza kuri farumasi wakaguriyeho ushobora kugasubiza se ahandi wakaguriye mu gihe kuzuye ariko mu gihe kakoreshejwe birumvikana ko icyo gihe ntabwo babasha wenda kukakira kugeza ubu baba abacuruzi bato bamaze kurangura izi puderi bagaragaza ko bahuye n'igihombo uyu akorera mu mujyi wa kigali urumva ni igihombo ahubwo gikomeye cyane cyane cyane ko aba yarabiranguye atazi niba bizahagarikwa cyangwa bizakomeza iyi puderi imaze igihe kinini mu rwanda abaturage bayifashishaga babwa ijwi rya amerika ko bamaze igihe bayikoresha tumaze igihe tuyikoresha ndetse buriya hari n'abantu bakuru bayikoresha rubanda rugufi niyo bakoreshaga yaguraga make ni ukuvuga rero ngo abana bajyaga bagira nk'utubazo tw'indwara z'uruhu nuko bagakeka yenda yuko ari ubushyuhe abantu bakoresha pampegisi urabona ko kubera umwana kuko aba afite n'ubukene mu mahashari niyo bakundaga nko gukoresha cyane ahubwo usibye ko njye n'ubwo nayiguze narayiguze nyikoresha igihe gitoya n'ubundi ukabona ntacyo ntacyo imaze ndayihorera ahubwo ikajya imeneka gutyo gusa ariko narayiguze ibyo by'impungenge nta kuntu tutazigira ntabwo twabura kuzigira rwose none se baba bavuze ko iteri igira ingaruka ntabwo ubu ngubu aribwo itangiye kugira ingaruka ikigaragara cyo yego na kera na kare buriya yagiraga ingaruka bigaragara ko n'ubundi tutarabimenya n'ubundi izo ngaruka byanga byemera hari igihe n'abana zibariho Ni- nubwo wenda tutara- tutabisobanukiwe ngo tumenye ngo ni- iki n'iki nicyo cyaba cyarabiteye ariko byanga bikunde nta kuntu tutabagiraho ingaruka umwe mu baganga bavura abana avuga ko kugeza ubu nta kibazo kirabagaragara cyaba giterwa no gukoresha iyi pudire muganga mukamabano barbara amaze igihe kinini avura abana mu rwanda yabibwiye ijwi rya amerika twebwe kugeza ubu hari n'ababyeyi benshi bayikoresha iyo efe segonderi ntabwo twari yatu mu bana bazi iwacu ntabwo iragaragara abana benshi ntabwo baba bageze kwa muganga hari igihe bagira aleriji umubyeyi akibwiriza akayihagarika umwaka ushize umwaka ushize uru ruganda johnson and johnson rwari rwavuze ko rutazongera gucuruza iyi pudire uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu ni nyuma y'uko rwari rumaze guhagarika icuruzwa ryayo muri amerika no muri canada kuri ubu uru ruganda ruhanganye n'ibirego ibihumbi mirongo itatu n'umunani by'abakiriya barwo cyangwa se abo mu miryango yabo bavuga ko ari abatewe ibibazo birimo na kanseri kubera iyi pudire johnson and johnson ihakana ibi birego ikavuga ko ubushakashatsi bwayo bwerekanye ko iyi pudire yaba itarimo ubwo bumara butera kanseri asumta kaboyi ijwi ry'amerika
tugume mu rwanda ubushinjacyaha bw'u rwanda bwareze aimable karasira uzaramba ibindi byaha by'inyongera ni ibyaha bibiri byo kudasobanura inkomoko y'umutungo n'icyaha cy'iyezandonke ibyaha bitagaragara mu nyandiko ya mbere itanga ikirego nkuru y'umunyamakuru eric bagira ubusa i kigali mu rwanda ibyo byaha by'inyongera ubushinjacyaha bwareze bwana aimable karasira uzaramba byamenyekaniye mu iburanisha rya none ubwo umucamanza yafataga icyemezo ku gusubika urubanza kuko karasira gereza imufunze yatangaje ko yanze kuza kuburana umunyamategeko gatera gashabana umwe mu basanzwe bamwunganira yavuze ko saa yine z'ijoro zo kuri iki cyumweru cyarangiye aribwo ubushinjacyaha bwagejeje inyandiko itanga ikirego muri sisiteme ihuza ababuranyi bombi n'urukiko mu buryo bw'ikoranabuhanga n'ibyaha bibiri byiyongera ku bindi byaha ubushinjacyaha bwari bwaramureze atari yakisobanuriyeho mu rubanza mu mizi kubera impaka z'urudaca zakomeje kuvuka zishingiye ku burwayi bwo mu mutwe karasira amaranye imyaka makumyabiri nk'uko bigaragazwa n'impapuro z'abaganga urukiko rwavuze ko ubushinjacyaha bwongeyeho ibyaha byo kudasobanura inkomoko y'umutungo n'icyaha cy'iyezandonke ubushinjacyaha ntibwabonye umwanya wo gusobanura imikorere y'ibyo byaha ndetse n'ibimenyetso bibishyigikira kuko nyir'urubanza atari mu rukiko ku rwego rwa mbere karasira gifatwa mu byaha yaregwaga harimo icyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo ariko mu kuregera urubanza mu mizi ubushinjacyaha buza kugikuramo none bwakigaruye ku ikubitiro hari amafaranga abarirwa muri za miliyoni ubugenzacyaha bwari bwasanganye karasira buvuga ko atashoboye gusobanura inkomoko yayo gusa we yireguraga avuga ko ayo mafaranga arimo n'amadevizi ayakomora muri diaspora hirya no hino ku isi nk'impano nyuma yo kubagaragariza ibibazo by'imibereho ye ayandi akayakomora mu kazi k'ubwarimu yakoreraga muri kaminuza y'u rwanda no ku muyoboro wa youtube yari yarashinze mu kubura kwe mu rubanza rwa none gereza nkuru ya nyarugenge iri imageragere mu nkengero z'umujyi wa kigali yandikiye urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruri i nyanza ko mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere karasira yanze kuza kuburana urubanza rwe ku bushake kandi yari yaramenyeshejwe umunsi w'iburanisha gashabana yavuze ko kutitabira iri buranisha kuwo yunganira yabimenyeye mu rukiko avuga ko mu mpera z'icyumweru gishize yasuye karasira kandi ko atigeze amugaragariza ko atiteguye kwanga kuburana gusa karasira ngo yabwiye umwunganizi we ko hari imyanzuro yari yateguye azifashisha mu kwiregura abamurinda barayimwambura barayizimiza gashabana akavuga ko iyo karasira aza kuba yaramubwiye ko atiteguye kuburana uyu mwunganizi we yagombaga guhita yandikira urukiko arumenyesha iby'iyo ngingo urukiko rwabaye nk'uruguye mu kantu rwibutsa gashabana ko yunganira karasira ariko atamusimbura mu rubanza rwe gashabana yasabye ko urubanza rwasubikwa mu nyungu z'ubutabera akabona umwanya wo kujya kubonana na karasira bakabiganiraho yavuze ko igihe babonana waba n'umwanya mwiza wo kumugezaho ibirego by'inyongera ubushinjacyaha bwamuregeye urukiko ubushinjacyaha nabwo bwemeje ko mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere rwo bwamenye ko karasira ataritabira iburanisha bushingiye ku ngingo z'amategeko bwasabye ko urukiko rwasuzuma iyi ngingo rutarenze imbibe z'ibyo amategeko ateganya ku muntu ukurikiranyweho icyaha cy'ubugome mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu rwanda ubushinjacyaha busobanura ko karasira yagombye kwitaba urukiko bwe buvuga ko umunyamategeko gashabana ugaragaza ko ashaka gutanga ibitekerezo mu nyungu z'ubutabera nta bubasha bifitiye mu gihe uwo yunganira atahibereye ubushinjacyaha kandi bwasobanuye ku ngingo yo kuburanisha uregwa cyangwa ubushinjacyaha budahari bwabwiye urukiko ko iyo uregwa atitabye nta mpamvu yarahamagajwe mu buryo bukurikije amategeko urubanza ruburanishwa adahari bwashimangiye ko karasira bishatse atakwitaba kuko ku bwabwo ataba abaye uwa mbere n'uwa nyuma uburanishijwe adahari nyuma yo kumva impaka ku baburanyi b'impande zombi umucamanza bwana antoine muhima ari kumwe n'inteko hayoboye byabafashe hafi isaha biherereye basuzuma izi mpaka yanzuye ko akibona inyandiko itanga ibirego by'inyongera birimo icyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo n'ikiyeza ndonke urubanza rugomba gusubikwa kugira ngo karasira n'abanyamategeko bamwunganira babone umwanya wo kuziregura ku byaha bishya mu cyemezo cye umucamanza bwana muhima yatanze igisa n'agasopo kuri karasira yanzura ko mu iburanisha ritaha niyongera kutitabira iburanisha urubanza ruzaburanishwa adahari byari biteganijwe ko iyo karasira aramuka yitabye urukiko impande zombi zari kubanza kujya impaka kuri raporo z'inzobere z'abaganga batatu baherutse gushyira hanze ku burwayi bwo mu mutwe bwa karasira iyo raporo itavugwaho rumwe yo ku itariki mirongo itatu z'ukwezi gushize yakozwe n'abaganga batatu shadrake ntirenganya muganga charles mudenge ndetse na muganga Xavier Butoto nyuma yo kumusuzumira muri gereza muri raporo yabo bagaragaza ko karasira afite uburwayi bwo mu mutwe buhoraho ariko ko butigeze butuma atakaza ubushobozi bwo gutekereza neza bashingiye ku myitwarire ye bakavuga ko ibimenyetso agaragaza by'umuntu urwaye mu mutwe utashobora kuburana byikora uruhande rumwunganira mu mategeko rukanenga iyo raporo rwivuye inyuma ruvuga ko no kuba abo baganga barasanze karasira muri gereza bagamije kumusuzumirayo ubwabyo bihabanye n'ibyategetswe na muganga wa mbere ariture ruremangingo rukundo muri raporo ya muganga ruremangingo yari yagaragaje ko karasira harwaye agahinda gakabije gakomoka ku mateka asharira ya jenoside yamusize iheruheru agasaba ko yakurikiranwa n'abaganga batatu bavura indwara zo mu mutwe kandi agakurikiranirwa imbere mu bitaro adasohoka hanze mu cyemezo urukiko rwari rwafashe mu iburanisha riheruka rwari rwategetse ko karasira asuzumirwa mu bitaro bya karayesi ndera ibaruwa bamwunganira bandikiye urwego rw'amagereza ku itariki ya cumi n'eshanu z'uku kwezi yasabaga ko karasira yajyanwa mu bitaro ni mu gihe urukiko rwari rwategetse ko raporo ku burwayi bwa karasira itagombaga kurenza tariki ya cumi na gatandatu z'uku kwezi itaraboneka niba nta gihindutse biteganyijwe ko urubanza ruzasubukura mu ntangiriro z'ukwezi gutaha aha bagira ubusabe ijwi ry'amerika nyanza mu majyepfo y'u rwanda mu rwanda gahunda ya leta yo kwimura abaturage ahantu hafatwa nk'ahashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga ntivugwaho rumwe haba ku busobanuro bw'aho hantu uko bimurwa igihe bigomba gukorwa n'ibyerekeye ingurane bahabwa mugenzi wacu geoffrey mutagoma yabiganiyeho na bwana safari emmanuel umunyamabanga nshingwabikorwa w'impuzamashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu mu rwanda clado ndetse na madamu scovia mutesi umwe mu banyamakuru bamaze iminsi bakurikirana iki kibazo njye nk'umunyamakuru nibaza cyangwa mvuga ko impamvu abantu batarimo gukunda no kwishimira uburyo bikorwamo harimo impamvu ebyiri impamvu ya mbere ni uko ubuyobozi bwakoze huti huti butateguje abaturage ariko indi mpamvu ikomeye navuga ngo ni imibereho y'abahatuye uko bazabaho baramutse bahavuye izo mpamvu zombi ziragongana impamvu ubuyobozi butanga yo kwimura abantu mu manegeka cyangwa aho bise mu manegeka hagaragara ko imiturire yaho ari mibi ishobora gushyira abantu mu kaga cyangwa ubuzima bwabo mu kaga nk'uko tujya tubibona hirya no hino hari hamaze iminsi hari imvura nyinshi iguye tugize ibyago bikomeye mu burengerazuba bw'u rwanda n'amajyaruguru haguye imvura yatwaye ubuzima bw'abantu ngira ngo mu binyamakuru bitandukanye byo mu rwanda no mu mahanga mwarabikurikiye kugeza n'ubwo abaturage babaye mu nkambi imbere mu gihugu kubera ko aho bari batuye hatwawe n'amazi ibyo rero ndavuga ngo byateye igihunga leta iriruka ifata icyemezo cyo kwimura n'abandi bare ahameze nk'aho hashobora kuba haramutse hari ikibaye nabo byagenda nk'abo iyo ni impamvu rero ukabona ko impamvu leta yafashe icyo cyemezo nayo ifite ishingiro ahubwo wenda uburyo yafashwemo n'uburyo yihutishijwe kuba batararebye mbere igihe ntatinya kuvuga ko kuri urwo ruhande leta yarangaye ariko nanone nkagaruka ku kwibaza kuri aba baturage barimo kubwira ngo bimuke leta iratanga uwari usanzwe afite inzu eh, ngira ngo batubwira ko bamuha ibihumbi mirongo cyenda na bingahe cyangwa mirongo cyenda ngo ashake aho akura icumbi ni mirongo cyenda by'amezi atatu ngira ngo mirongo itatu ni ku wari umupangayi Eh, mirongo itatu kuba ari umupangayi mirongo cyenda kuri nyir'inzu Mm.
uwari usanzwe akodesha bamuhaga mirongo itatu cyangwa na makumyabiri ngira ngo sinzi uko babibaze ngira ngo bamuhaga bashingiye mu nzu yari arimo yari yangahe bakamuha ukundi kwezi ko bakavuga ati n'ubundi usanzwe ukodesha katuguhe ukwezi kumwe kubera ko wimutse aha ujya gushaka ahandi ukodesha noneho rero wari buzishyura uku kwezi ubu yabika uyegeranya ko n'ubundi usanzwe we wishyura Eh, ba nyir'amazu rero bagize ibyago bikomeye mu ruhande rumwe kubura amazu yabo kuko wasangaga umuntu afite nk'utuzu icyenda Mu- abantu bari bwihangane ko nkoresheje utuzu kubera ko eh, ni ahantu bashobora kubaka muri izo karitsiye hari ababaga bafite nk'inzu imwe abamo we imukwiriye umunyarwanda ashobora guturamo ziri aho zisanzwe akaba yashamitseho n'utundi twinshi twa tundi ashamitseho rero babapangayi be baragiye icya mbere atakaje ayo mafaranga yabonaga buri kwezi icya kabiri nawe aragiye agiye gukodesha yari asanzwe ari nyine inzu afite n'abandi akodesha byanga bikunda guhungabana kw'abantu kwarabaye ariko igikomeye kiruta ibindi ni ubuzima bw'abantu kuko uyu munsi abavuga ko babangamiwe ni uko bariho ntekereza ko eh, bariya abantu b'i rubavu n'ahandi na za- na za rutsiro iyo bamenya ko biriya bintu biriwe mu ijoro bakarara babatwaye bakagenda barira bavuza induru bati turarenganye ariko bugacya bahari bakiriho Eh, bwana safari none umaze kumva bimwe mu byo uyu munyamakuru mugenzi wanjye avuga mwebwe icyo muvuga ko kibangamira uburenganzira bwa muntu icyo mutemeranya n'uburyo leta ikora ni iki icyo twebwe tuvuga ntabwo ari uko gukiza ubuzima bw'abantu ari bibi ntabwo ari bibi gukiza ubuzima bw'abantu abantu bari mu kaga kuko bagomba gutabarwa ariko eh, buriya n'igikorwa cyose kigira uburyo gikorwamo n'ubutabazi burapangwa ubutabazi buganirwaho eh, tukamenya kuko ntabwo ushobora gutabara umuntu nanone uhungabanya umuhungabanya ahubwo umutabara kugira ngo umukize Eh, nibaza rero yuko ibyakozwe eh, twagerageje kubigaragaza yuko hari amategeko amwe atubahirijwe umuntu afite uburenganzira eh, bwo kugira aho atura baranatuye bari abantu bari batuye ariko nanone eh, icyakozwe ni ukuza umwanya utazwi igihe kitazwi bitateganyijwe ukabwira abantu ati nimwimuke nimwimuke muri ku manegeka ubwacu rero twibaza yuko icyo gihe hari uburenganzira bwinshi buhutazwa ndetse bwanahutajwe Eh, umuntu nimba atuye atuye mu buryo buzwi n'amategeko hari n'ahari ahantu hari ahantu abantu baba bafite basanzwe bafi- bahafite imitungo kugira ngo bimure umuntu ni ibintu bigomba kugi- kugi- ku- gu- gushyirwa muri gahunda muri planification bigashyirwa yewe no mu ngengo y'imari tukavuga tuti uko ugiye kureba abantu batuye mu manegeka ni benshi ariko si ukubera yuko hari akabazo- ikibazo cyabaye gikomeye mu mu- mu- mu burengerazuba aribwo uhita uza mu mujyi wa kigali uti namwe nimu- nimwe muke nibaza yuko hakwiye gushyirwaho gahunda inzego zose zigaterana ah, abantu bakimuka mu ituze banatuje banatuje kuko uburenganzira bw'umuntu n'indahungabanywa buriya n'abo bantu ni abantu baribabaye bashobora kuko bazi yuko urupfu ari rubi n'uburenganzira bwa mbere n'ubwo kubaho koko ariko nanone ugomba kubaganiriza kuki batabaganiriza kuki batabegera kuki batabategura kandi noneho uranabimura nta gahunda yashyizweho wabwira uti murimuka hano muri aka kagari cyangwa se muri uyu mudugudu mujya muri uyu mudugudu wundi kuko niho hatari hatari inzitizi icyo gihe kandi ukavuga kwimuka gusa nturebye umwana nturebye umugore nturebye abafite ubumuga abo bose ntubarebye Eh, ni icyo twavugaga twe nka turado ariko turashima yuko eh, bafashe ingamba zo kugira ngo babitekerezeho ubwo eh, numvise twoviye nawe abi- abikomozaho avuga yuko umuvugizi yavuze yuko bazatanga umwanzuro turategereje umwanzuro kugira ngo eh, turebe kuko nimba eh, ari umwanzuro unogeye rubanda ariko turizera yuko noneho ubwo bafashe umwanya wo kubiganiraho bizaza binoze ariko ubundi mbere mbo- mbere rwose icyo twanenze ni uburyo bikorwamo imyanzuro aba ari nziza n'ikigenderewe aba ari cyiza ariko uburyo bikorwamo porosedire y'uburyo bikorwamo rwose niyo nta- ntabwo umuntu yayikomeza
Mm. ariko rero bwana safari hari umwe mu bayobozi nabonye akurikira ngira ngo yari hari kuri mikoro ya ya mutesi sikovia turi kumwe muri iki kiganiro avuga ati imyuzure ijya kuza ntabwo yateguje ati ibiza iyo bijya kuza ntibyateguje ntegura iki kiganiro nabonye kandi umwe mu bayobozi b'umujyi wa kigali avuga ati dufite ibyo twabwiwe n'abashinzwe iteganyagihe ko iminsi iri imbere hazaba noneho ibishobora kuruta kuba bibi kuruta ibyabaye ati mbega muri make ni ugutanguranwa n'ibiza niba ibiza bitarateguje kuki ubuyobozi bugomba guteguza bwana safari
murakoze cyane kuri icyo kibazo ni byo koko ibiza ni ibiza ni nk'impanuka igwiriye abantu ntabwo iteguza ubwa mbere kugira ngo umuntu asubize n'icyo kibazo agomba no kureba igihe byakorewe byakozwe se byakozwe ibiza byabaye muri kigali ntabwo byabaye wenda baricaye bariga basanga koko n'abo bantu bari mu manegeka bakwiye kugira gute bakwiye kwimuka ariko noneho kubera ko bitaranaza bari muri periyode mutari muri periyode yo gukiza ibiza ntabwo turi muri rubavu cyangwa se muri ngororero turi muri kigali ni amanegeka aho ni amanegeka ntabwo ari ibiza rero bigira iyo nyigo nimba yarakozwe nimba yarakozwe imana ishimwe yuko yakozwe kugira ngo abaturage bahungishwe ubuzima bwabo babukize ariko ntibegere abaturage mu by'ukuri icyo tuvuga ni ukwegera abaturage kuza uyu munsi mutagomba uryamye mu gitondo ukabona inzego ziraje ati nimwimuke nimwimuke nimwimuke iyo ruhurura ntayabona n'iyo mvura ntayabona yego we warabibonye mu iteganyagihe abantu bose nibaza yuko batari batari mu rwego rw'imyumvire yo kumenya ngo igihe rimeze gute tubiganire ubuyobozi n'abaturage bagomba kuganira ubuyobozi n'abaturage bagomba kwigira hamwe ibibazo ndetse hari n'igihe ushobora kubaganiriza bonyine bakitorera umwanzuro w'aho bagomba kujya noneho kandi urabimura utanababwira aho bagana ibyo rwose turabyumva inyigo yarakoze nimba yarakozwe ntiganirweho natwe muri sosiyete sivire iyo nyigo ntabwo nyizi ntabwo tuyizi kandi twese tugomba kugira uruhare kugira ngo dukemure ibibazo ni ibyo tuvuga rero kuvuga ngo ibiza ntibiteguza ntibiteguza koko turabizi ariko nanone nimba ugiye gukiza ubuzima bwanjye cyangwa se bw'umuturage uwo ari we wese mutekerezeho nawe utekereze ku muryango utekereze ku bana be utekereze n'aho agiye ese nk'ubu ngubu wabaza nk'ikibazo abantu bimuwe ubu bari hehe babayeho bate nacyo ni ikibazo ni ibintu byinshi byo kwibaza aho kugira ngo abantu bibaze ibibazo byinshi inzego zose zibishinzwe niyo mpamvu inzego zigomba kuzuzanya ntibicare batore umwanzuro uhamye ku buryo bwose nubwo ntabushimishe ariko ku buryo twumva ko duhungabanyije ibintu bikeya urakoze cyane bwana safari reka mu nyemerere noneho twambuke tujye ku mirongo ya telefone abanywanyi b'ijwi rya amerika baduteze amatwi hari habimana marcel na ndekezi atanazi mbashimire ko mwihanganye duhere kuri bwana habimana marcel ikaze mu kiganiro murisanga yego nagira ngo mvuge ko ibintu byo kwimura abantu bitwaje ibiza birahangayikishije kuko gufata umuntu ufite umuryango w'abantu batanu ukamubwira ngo mu gitondo imuka nta hantu umubwiye ari bwimukire umuha ibihumbi makumyabiri ibihumbi makumyabiri bikodesha inzu iminsi ingahe noneho abavandimwe bareke kujya kuvuga nk'abanyapolitiki ahubwo bavuge nk'abantu bavugira rubanda rugufi twumve ko ibintu byakagombye kugenda gutyo wowe urabyumva ute marise sa nk'utobora uravuze ngo bitwaje ijambo kwitwaza ntabwo numva rikwiriye aho ngaho kubera ko ibyo bavuga nibyo ibiza biraba kandi byarabaye byaragaragaye wowe uyu munsi uri leta wakora iki cyangwa se icyo usaba ko leta ikora nk'umuturage ni iki ikintu numva cyagombye gukorwa bakagombye kujya bategura abantu wenda mu mezi nk'abiri cyangwa atatu bakababwira bati aha hantu murabona ni habi muzashaho ukuntu mwimuka mujya ahantu hatabashyira mu byago amezi abiri cyangwa atatu urakoze cyane bwana habimana marcel reka tujye kwa ndekezi atanazi ngewe ntuye mu karere ka gasabo mu murenge wa mbumbogo nanjye aho ntuye bashyizeho towa mu minsi ishize kubera ubuterere bw'umusozi uhari kugeza uyu munsi rero ngewe icyo mbanza kunengaho leta bambabarire cyane byarakozwe nibyo ariko bikorwa n'abakozi batabifitiye ubumenyi buhagije bo babaye nk'abanyabiraka baje bakabwirwa ngo yenda ahantu babanje gukora inama ati mugende mu gace aka n'aka n'aka n'aka Ah, barakoze twababwira ko ikiganiro kirambuye mushobora kugisanga ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu ni n'aha dusoreje amakuru yacu nshimira enjeniyeri cornelius na nadia tawe wegeranyije aya makuru muri studio mwari kumwe nanjye edi rwema mugire umugoroba mwiza